iyo salopua no yine o iyine o o si meshi iyine o eh see this pecheme machine o o na ye te komo iyo salopua machine. Huh? Hey, good and big. See the waves. Hey! See, bad Jimmy machine. Ah! Jimmy, this guy won't fly. Oh, oh. Laskiti so. Eh? Oh. Eh, good. Eh, my eye don't see something. See eh? The cow. This cow go fly o. Oh. Oh. Oh. Oh. Gong oh, God abeg. G. How far now? How na G? If I just finish what I skid is eh, can't see enter beside eh, can't see this guy bad machine like hundreds enter beside eh with two pointer like this bumper to bumper bumper to bumper they will know say osas oh, don't come hey kode i must to succeed for this taskiris and as for that fresh fish eh hey me gangan ni mo ní na me gangan get am eh this calls for celebration. jerry. Oba no dey go transfer. Ororo no dey pay. Oba no dey go transfer. Epo ah, sayamore, epa, ọba no dey go transfer. Ọba no dey go transfer. Ọba no dey go transfer. Tí ẹ ṣe òróró náà dèbè. Ọba no dey go transfer. sọ́mọ. ṣé kò sí wàhálà kankan ṣáá. anyway um, Larry lórúkọ mi but you could call me Larry. all right ìjọ ṣe pamílẹ́rìn wà round. okay ṣé mo lè drop note fún. all right then um, please get me pen and paper. fún tó bá so èmi ti fẹ́ máa I'll see you later bye. Iyo salopo ano yine ohun. Huh? Go, go, go, go. No be that fresh fish wey I see for campus. We dey drive that machine be that. for me to catch this boy. Iye mi o. Saloba we say. Not even read wetin draw for Pamilerin. Eh, kilo ló kọ síbẹ̀? Kí lélẹ̀? My my love, I, I came to look for you, but you were not. I met your absence. I'm not waiting with this. Eh, Mark, be a later. Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Rubbish total nonsense that fresh fish na me or sars get am. Oh, no, oh, oh. oh no, Hey, see, eh? as I tell like this, eh? My belly is sweet me no be small. Really? <laughs> Well, um, you know me náà dùn pé I'm really I'm so happy, Osas. But uh, Osas, wait. Eh, kí ló máa ń ṣe ẹ̀yin obìnrin náà? Ó sì tẹ bá like ọkùnrin kan. Ìtẹ̀kẹ̀ lọ bá ń pè ah bọ̀bọ̀ I like you. Why? Ah, kò ń jẹ́ kò ń ṣe dandan kó jẹ́ pé bóyá àwọn ọkùnrin náà làwọn máa work up sí yín all the time now. Oh, Larry, hmm? o mọ̀ wípé obìnrin must to make yanga now. Osas, but um, you dey only see me for inside campus now. You suppose don work up to me just come bobo agbadun you i wan make two of us dey go out o i mean you go express your feelings and i go understand you. ọ̀hún mi lè ṣe yẹn ó mọ̀ pé tí wọ́n wá bá ibẹ̀ yẹn you no go too feel me you know. your stars. ẹ ẹ one thing kan dey o eh, i wan ask you one question Larry eh, Larry Say you no go break my heart. <laughs> Osasi. Uh-uh. Why you dey talk like this now? See, if I go break your heart, I don't go be here with you. For real. I love you. I love you too, Osasi. Uh. You are the love of my life, the apple of my eye, so happy that you mine. Aish! Ah. Sanja, eh? na wetin? Kò rí pé o gbádùn rárá. O wà alright ah so na dream ah àlá ni mò ń lá but even even even if still na dream if for allow me kiss my fresh fish now, ah. before you come wake me Sandra ah, you know be better person. ah ta ni fresh fish here? ah oh, Larry. ah ó yẹ kí n máa sá fún ẹ ni. ṣé kò ṣe pé ìṣòro dídì ran ọmọ Lanre yìí wá láti wá báyé ẹ̀jẹ̀ nu campus ṣá. ẹ eh? wo time tí gbogbo wa ti rẹ́dì láti lọ lecture àṣé ò tiẹ̀ tí ìwẹ̀. anyway mi ráyè tiẹ̀ bí mo ṣe wà mo fẹ́ sẹ́ lọ bá wa ń dé mo fẹ́ gba handout kan lọ́wọ́ ẹ̀. tí bá dẹ̀ máa fi padà dé kó yá ti múra. ọ̀sẹ̀ sí mi sí wàhálà o ẹ eh, sí mi sí wàhálà o na na by force to do friend with royalty ẹ which kind wahala be this una wey this girl just wan kill me this girl must be my enemy and all my enemies delete delete delete delete delete delete enemies delete delete. Uh, this one five hundred. why you dey push me like Mama Tina! Mama Tina! Mama Tina, you don't start. You don't start again. You don't start again. Wetin I do you? You dey sell your own, I dey sell my own. I know wetin dey do you. I know wetin dey do you. Na jealousy dem na see na im dey worry you you no get pikin for lagos jealousy jealousy na im dey worry you ọ̀sán ìṣòro oh, ọ̀rẹ́ kò. you know where you university of lagos you know where e dey see you ah, see you. Fidare customer, finish shoe man. I don't know what's in ready you. Thank you. God bless you. They pay you. What mind name? It is pay you. Ganga. It is pay you. See you there. Ah! See you, Baba. See you. I beg no thanks. Ah! Thank you. Take change. Uh, uh, no pikin for Lagos. baby dunu chest eh, ẹ yìí o kàn increase. my dede ah really Really? Not rí o náà ti ẹ rí. kí ló mú. Ah, mi ò mú kankan. sígbà tó ti mú kankan tó ti ṣẹ́ juice ni mo mú. Eh my girl. Baby, o girl. Ah, Osas, boni. Osas, alpha, How's the day now? ọmọ ah baby i swear. owó ṣẹlẹ̀ sí. Osas, waiting. I want to see you. Wetin happen? Sit down, sit down where, sit down where. It's very important. You know say this money, eh, eh, they say more pay money for Akole dem. Baba Potter talk now, you never pay your own. So now wait. I wan see you for that. Osas, how much be the money? 1,000. So you no fit help me pay 1,000. Mo ṣe máa san. Wá àgò san, abeg o. Mi ò lè san. Eh, no! Ah, God, this way they do now bros come dey go come dey go because you dey you dey corrupt my roommate because you dey teach her isekushe and i no go gree i no go tell you make make make you come dey spoil this small girl come dey go come dey go come dey go. osas you dey craze orí ẹ ti dẹ ó ti ẹ ti communicate stupid language lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá pọ́tà sọ fún wọn pé kán yẹ ẹ ní okun dòrò kó wá bá mi wọ́kọ̀ mi jáde kọ́m jàre máa tọrọ lọ ó yá. Mm ẹ̀yìn tán ní pé Osas, ilé ìdílé ká sí yàrá tó wà ní. go to Sade's room now join me. wetin happen ọ̀sàs ọ̀sàs ọ̀sàs ọ̀sàs ọ̀sàs ọ̀sàs na wetin happen kí ló ṣẹlẹ̀ eh? come if you wan call me call me with respect i be princess o oh. i be princess for big side i be princess for Lasgidis o just just call me with respect àti ìyẹ́ mi. Ah, ẹ mélòó mú pin ẹ ń sìn abeg go torí kò ń ṣe yìí. lórí burúkú bí bó ṣe wá múra aṣọ mẹ́ta ló wọ̀ ló wọ̀ ti ìlú wọn bèlè ó wọ̀ ti amẹ́ríkà ó wọ̀ ti jamaica lórí burúkú ìbọn tó wà lórí ẹwú ìbọn tí mo fi àwa máa sọ pé mi á kò máa pè mí bó ṣe múra ẹni tí mò ń wọ irun one twenty thousand she say fine osas is good girl <laughs> lórí burúkú. <laughs> I don't wanna scrap. Baby, no. Ó yẹ kó ti ṣetán ti pẹ́. Mo ṣetán náà, just my shoe. Táyì ti ń lọ kọjá káwọn èèyàn máa dúró dé wàánu mọ́tò. Má bínú náà, what do you think? Yeah, it's alright, it's alright. Sexy, abi? Sexy for you. Osas, báwo ni? Mm. Wait now. Down now, táyì ti ń lọ. Honey, kò jẹ́ look good. Chimoki. Yeah, you're right. Are you sure? Mm-hmm. <laughs> Look I good. love you, baby. Right. Okay. Okay, bye. Right. Eh, Sandra, why you talking low now? why you dey see hello you no know say na me again you no get my my number for your phone. ah you dey love dis thing na swear you dey you dey long am You ló dé tó ń ṣe na you no good na shebi you be my friend why you dey do like this. my fresh fish just carry that intruder comot for here na bọ́ọ̀lù ṣe ń ṣe Sandra jọ̀ọ́. Eh? Sandra i no dey like this kind thing abeg i no dey like am ah ah dey come na that party dey dey go you no understand me wan go block them for that party unnecessary now no worry no worry Where worry money fwa i get dress so i go wear no worry you just dey come abeg sandra abeg na eh you no know say eh this na the opportunity eh for the guy to notice na abeg i dey take beg. why you dey do like this na you dey fok up o oh. you dey fall my hand o oh, badly sandra ma bọ no mo wà room ma bọ eh jọ. oh come come come come i no dey too beg o oh. you no sabi royalty i be princess na i don't expect them. dem say stop am o okay no vex just dey come abeg abeg eh okay he me this this this ozuai eh with her dress wey eh no fit wear this one no fit wear this one. you for you, boy. Oh! Oh! Come on, come on, come on, come on! Go! What did they make this society they call me now? What did this society they find? kilo ló kilo fair, Eh? With the talk of better fresh fish. with the use correct german machine. See, see, see, see this Paco. Ah, ah. Wait, I go even call her. Say, Paco before now. They call my friend. Mr. Osa, so they pick my call too, eh? God say nothing to happen to this my baby. Oh. Come stop am if na play just stop I don't ever call my phone again. Who are worry I? Eh? Who bell? Oh? Just see pick am. Can't matter be this one now. Can't matter be this one now. Mm. Now this one where come from? Bini come last this. Hmm? What's it really? far ah, go take. Ah, go take, go take, go take. They try me. Ah, ah. Cause your food done ready. Okay, I don't hear you. But bros, if you no eat the food, the food go cold. Now you get the food. I be, the food tell you say go grow leg. Like comot my face my front kọkọkọ it come kọkọ kak kak see eh i ask you one question no sabi your bros i wan make you clear my doubt eh tell me true no form my hand see eh if if guy dey if guy dey as i dey so if the guy come dey come dey call one girl dey call am call am call am call am call am call am plenty times and e don call am e don tire the girl no call dey pick the guy call wetin the thing mean. na me say she no like the guy again. it like say no be say mama born me and you and for say god go punish your mama dey craze you dey craze and i know say you know wetin you dey talk you wan you wan talk say you no know say na me dey taste i dey tell my story and sass say na me be the guy and na be the guy wey wey wey wey dey pick my call you call dey tell me na so sars no love me one form hand. ross na sars no dey pick your call again. she no dey pick am. Hey. i be say she don get another man for lagos wey better pass you. Oh. you still dey my face you still dey my face. No, see her waist like turkey. Come up. What if what putting IT talk, correct? SAS. SAS one, one nurture from, from kindergarten to maturity. Nobody say but SAS one nurture from I Ugbowo, àwọn nurture Ametekewa. Come for my hand for Lagos Road, for Yarrow Park. Ah! Salubwa! Ah! It's not a bad investment, too. Oh. I'm and, bad investment I bad story o maybe say my mind dey dey dey deceive me o may no be wetin i dey think o love big o but dem dey kill am o. osanda why you dey do like this now why you dey do me this kind of thing now eh e dey you down e no good now ẹ eh, mo ti explain nǹkan tó ń ṣe mí fún ẹ instead kò wá bó ṣe máa help me o kò dé fi mí kàwé kó dáná ọ̀hún. Eh? ọ̀dà osas ṣo fẹ́ gbọ́ títí mi sórí hmm? nọ́mbà one tó bá mọ̀ kó fẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ dá sí àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé ó láti change nípa ẹ̀ eh. hmm. gbogbo ìmúra ẹ̀ yìí àkọ́mọ́ ní láti kọ́kọ́ transform ẹ̀ ó ti yẹ bẹ́ẹ̀. Sanja nothing do me now. kí ló mì pé nothing do you o ò rí i pé plenty do you ni. Ah, ah, ah, plenty tó ń ṣe ẹ́ ó pọ̀ gan ni o kò mọ̀ ni yes sórí jẹ́ sọ́fẹ́ sórí bọ̀bọ̀ tó fẹ́ fẹ́ yìí bọ̀bọ̀ tó fẹ́ fẹ́ yìí ah bó ti gidi ni ọmọ olówó gidi dẹ̀ ní orí bó ṣe máa ń ṣakọ tó máa ń gbé ráìdì oríṣiríṣi wá sí school ọmọ tó dẹ̀ ń fẹ́ náà ọmọ olówó ni bọ̀tí ni olówó dẹ̀ máa ń bólówó rìn ni wọn kì í bólóṣì rìn ó ti yẹn ti so tó bá mọ̀ pé o fẹ́ bólówó rìn wọn náà láti ṣe bí olówó tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe bí olówó láti múra bí olówó o láti máa ṣe bí olówó ó ti yé ẹ̀sìn. so but be princess na Be royalty royalty better pass body na so in in in status mo jù wọ́n lọ. mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ royalty royalty royalty tó máa ń pariwo ìjọ nítorí ọlọ́run níbo ni wọ́n gbọ́n ti rí royalty. Eh. I be royalty period. you be royalty period. I be princess. mo rò pé bóyá ọmọ ọba lu yín ni ẹ. Eh. Eh. tomorrow I'll phone my male anything wey she tell me i tell you. Hmm? nísùnà princess mélòó ni wọ́n rí inú campus wa tó ń múra bí wọ́n ṣe ń múra yìí gbogbo kí ni ìwà filẹ̀ sí village yẹn ni o ṣùgbọ́n lẹ́kọ̀ọ́ yìí gbogbo ilé ò wọlé kò work. kọ́kọ́kọ́kọ́ abeg abeg abeg you know say e don dey too much for you ah any small thing you just dey attack me dey attack me na wetin i no like am o ó dá má bínú má bínú torí tó ṣe ń kólẹ̀ kẹsàn-án gbogbo gbà ẹ gan mi rò pé àwọn ọmọ ọba gangan wọn anyway ṣá jáde yẹn sí gbẹ̀kan sórí nǹkan tẹ́mi kò fẹ́ tíra láti sọ fún ẹni pé tó bá ti mọ̀ pé ó fẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ dá sí nítòótọ́ aláwọn steps kan tá a máa ní láti kọ́kọ́ follow tó bá ti ready láti follow àwọn steps wọn wípé láàrin ọwọ́ kan báyìí ló máa di tiẹ̀. mo ti ready mo ti ready. already. ó dàbí pé òun mo ṣe love fresh fish yẹn ah, mo love ẹ̀ dàkún mo ti ready. good first step a máa kọ́ lọ register sí gym èmi ti register o but màá lọ register òun náà sí gym àjùmọ̀ màá lọ gym láàárọ̀ láàárọ̀ a máa lọ ṣe exercise. ṣé àmọ̀ tó ń pè ní gym. Sandra ṣé na rest competition àti ẹ̀yìn àdìgbò náà mo bèrè ni. they send you come no they send you follow me o oh. they still send and i know say eh, na my uncle wey no wan make i come last kid is come do university eh, na him send you follow me because if na i know i know my friend wey dey beside eh, ah she gas my back all the time eh, you no know. No? ìwọ ọmọ inú kí ló tó ṣe máa ṣe bí pé mentality ẹ̀ dull nù. Sanja you are very very intelligent na now I know say you dey intelligent you wan ma go there eh? so I get muscle so I go fit dey boss pamilẹrin àbí. kò kí n ṣe gbogbo àwọn tó bá fẹ́ já wrestling àbí tó sanra nìkan ló ń lọ sí gym gym wà fún everybody it's just for you to keep fit kò yẹ bẹ́ẹ̀ yẹn sìn. o mọ̀ pé pamílẹ̀rìn tó fẹ́ bá compete ó tóbi díẹ̀ sókè so òpó tí wọ́n bá lọ gym sí to press ní ṣe gbogbo exercise yẹn kò yẹ wàá kọ́ rí pé wàá di figure eight ni ah láàrin akọ̀wò pé ẹ ah, ọmọ yìí mà sexy ju pamílẹ̀rin lọ́kẹ́ akọ̀lọ́ fún ẹni. Sandra you are my friend. Mm-hmm. so lẹ́yìn yẹn àlẹ́ wọn máa bá lọ díẹ̀díẹ̀ kọ́sà mm, ṣe láwọn nǹkan míì tá a máa ṣe but yà á kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú step one one thing ṣá no matter wetin i go do eh, this my beat i must represent o ṣé yẹn wà òkè ṣó wà òkè. i reduce Eh. i reduce One. Let's go back at one. Let's go. Two. I said na three be this one. Just do two now. Let's go, man. Three mo Okay. See Simon, no pain, no gain. Let's go, man. Let's go. Ah, you can still do more than that. No. Hey, le ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. All for love. Larry, go for it. All right, let's go. Four. Hey, Hey, lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Five. Five more to go. Madam wait, àìṣe bẹ̀rẹ̀ program eléyìí náà lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ, madam. Oh, kí ló you ṣe é náà? Ó now? ṣe sí show, Sandra you don dey dey enjoy they run they run they run. ẹ lè ṣe you bẹ́ẹ̀ lọ. ọ̀gá ọmọ pé mo ti ṣe nǹkan tó ń ṣe yẹn and you know the reason why you do this So, I'm not di tó fi ṣe. wait na love i know but wait ọ̀gá ẹ jọ make me i go wrong. Any. Ah! ní. ẹ lè ṣe bí mẹ́rin ṣẹ́dá ṣe eh. ẹ lè ṣe bí mẹ́rin ikun ni ó madam let's go on. see i e be like as i sit down dey talk to you no know you know say you don't know say I'm serious e mo fẹ́ lọ run ṣé sandra nìkan ló máa run nǹkan tí mo Hey, eh, eh. ṣé bí i pay you wey no sabi do tummy exercise Then you wan come run. go do tummy i wan see as i wan take run see am. i don do tummy na you know see when i dey do tummy that time. sandra bọ́lẹ̀ bọ́lẹ̀ bọ́lẹ̀ sandra show ara ẹ bọ́lẹ̀ bọ́lẹ̀ bọ́lẹ̀ bọ́lẹ̀. bó mo tiẹ̀ ti rí wọ gẹ́ yìí pàpà náà. sandra bọ́lẹ̀ eh? bọ́lẹ̀ you you be friends to royalty you no dey happy easy oga come on this thing now i go on am o. Ìjìbẹ́. Ẹ sọ̀rọ̀. Ah! Come, Joe. This is too fast. Oga. Kí ló ń tẹ̀ bẹ́yẹn? Kí àbí the small one wey he program for you Oh ṣe o tún wá lọ speed ẹ bí mo ti ẹ̀ ti rí ẹ náà. ká máa lọ lè bọ̀ tí mi ti ṣe kankan. ah jẹ́ àwọn lẹ́ni you no get better plan for me mo dey go house. ah. You like it? Oh, this place big o. Oh. Yes, it's a bit ti máa ń shop rè. Ah. ah, oh fine, oh fine, oh fine. Ah, Sandra, you get taste like me. Auntie, ẹ káàsán. Ṣé wàá okay? Ẹ káàsán. Ẹ ti ní new stock fún wa bí? Ẹ káàsán. Ọ̀rẹ́ mi ah. rè. O oh, sars. Eh, nice meeting you. ma. Okay, we'll do our fẹ́ ẹ dúró ná ṣé ó ṣùgbọ́n mẹ́rin náà. Ah, ó wà mí ẹ má bọ̀ mí. five five things ah aunty una get five things for here o hey see the kind see the oh see my kind of glasses see am you see am he good, see. àwọn ọdẹ fi tẹ kò dẹ̀ wọ́n á wọ́n ju èlò lélẹ̀ mo never wait ma dey pick na ṣe pe ẹkan yẹ kan shop okay dey pick ṣe ma ṣe kí bẹ́ẹ̀ mú yẹn dání. bẹ́ẹ̀ mú dání bẹ́ẹ̀ mú dání. ẹ okay. They go and talk in French. What's Ah, very nice. Eh? Ah! Nati is fine o. Ah, the fine o be small. Ah, any nkan tó dáa o. Hey, see am eh? God don't answer our prayer o. Because I go buy, buy, buy, buy. I go nearly buy a shop today. Shall I go mo ti mú Ah? ọ̀sẹ̀ ṣe granti? find, go. Ah, you see am? Huh? Ew. Osas. Huh? Bo, show fit me. Oh, very beautiful. You know say you be fine girl. Anything to buy there wo? ó máa fit eh? It's because say fine girl ni ẹ lọ ṣe because mi ò ń buy ẹni tí ò bá fine ṣọ̀rẹ́. Ṣo mọ̀? <laughs> Ìwọ náà fine, o ṣe. <laughs> O ṣe. Ẹ̀yin náà fine. Ẹ eh, eh, eh, ṣe madam. Ẹ I like this one. How much be this one? Five thousand naira. <laughs> I think ń pọ́jà wo fowó lọ́jà àdúrà. kí ló ń pẹ́ lẹ́rìn. this man dey take me play i dey ask am price come dey take me play madam abeg uh, na how much be this cloth. five thousand. come come come come come come e be like say you serious o. Oh. yes five thousand naira ní ọjà wo wọn bí báyìí. ẹ ah, ẹ eh, no so calm again. kò sáà sọ. Ah so this cloth as i hold am so na five thousand. bẹ́ẹ̀ni ma four sars. wá wá mi fẹ́ kó disgrace me, baby. yìí o mọ̀ pé ìtàláwà boutique dẹ̀ ní bíbá yìí bá ṣe máa ra aṣọ ń gbé nìyẹn wọn why why you dey yarn like this now come you dey fall my hand o you dey fall my hand badly abeg madam no problem eh eh ma pay two fifty. Ah. Oh, sas. five thousand naira ní jalè wọn kì í price ọjà ń bíbá five thousand last okay madam how much be this one. three thousand five hundred naira. god punish you madam. ah kilo ló aunty. no no vex o oh, because i don dey para now na you dey make me dey para badly this one three thousand five for these classes wetin be the difference between these two eh wetin be the difference abeg tell me this one wey me buy for for hundred naira for for Ekewa road madam take i no be buy sori mi ò láì bó ṣe embarrass mi bíbá mi ò láì bèbí kan tó ń ṣe yìí náà ẹ ṣé o mọ̀ pé kò easy láti jẹ́ big girl ni gbogbo big girls campus ló ń wá sí bíbá even ẹni tó fẹ́ ti torí ẹ̀rọ aṣọ gan ibi ló máa ń gbé girlfriend ẹ̀ wá èyí tó jẹ́ láàrin yẹn yes now báwo ló ṣe wá ń ṣe báyìí nǹkan tó fẹ́ rà ò tí wọ́n jù náà ah aṣọ tí mo rà igun eight thousand five mo rà ibi dẹ̀ ni mo ti rà mo sọ fún ẹ náà. Sandra Sandra Sandra why you waste money dey waste money just dey waste money dey away money dey away money like that you buy one cloth eh? o fi eight thousand five hundred naira ra aṣọ kan one cloth wey go wey i go take buy one whole ghana moscow for ekenwa road you just take am buy one cloth sanja. osas osas mi like ọtún ṣe. na so dem dey remove you for this na skit dem don dey remove you thank you thank, thank you see eh me i get special boutique eh, wey i go go tí ma ti ra gbogbo designer tó wà ní ayé lọ́ńtà ní boutique yẹn you go see am wait. nígbà tó mọ̀ pé ní boutique ló wá jẹ́ kí n gbé e wá síbí fún. you know me mo dey go bí àìhùn. mo de go mo de go. wẹ́mi fẹ́ ra aṣọ jàre máa lọ jàre. ẹ fi sílẹ̀. mata no touch me o mata no touch me o jẹ́ àwọn lọ five thousand ìwà àwọn five thousand yàtú pọ̀ five thousand you be oyi sẹ́yìn oyi ẹ̀ mi bẹ́ẹ̀ na you sabi they don dey remove you they dey remove you they they carry all your money see am that's why madam no greet me o i don take eight thousand eight thousand five hundred take buy one cloth eh una see me o iwaje eight thousand five hundred naira jadupo pa one cloth see am see am see see eh five thousand for for nika and and and singlet five thousand àbí no be here west to five thousand. owó ìjọba ilé má bínú ṣe ti gbọ́ ẹ má bínú. kí lè máa bá wa rà lẹ́nu. mo láìkí ilé àti ìfìlà yìí. jẹ́ kí wọ́n bá yín pààkì. Blouse dey here o. Oh. Everything wey you want dey here. Sikaiti sikaiti dey here o. Oh. Tomorrow no more oh. o. No say we go go market to go buy another one. Correct wears for babes. Sikaiti grade A. Eh. E dey here. Male. Ah, my pikin. Come. I eh, Ade, now which one you want? See this kite na grade a and e get name eh, eh. ah ah na nest na nest na madam this one na nest yes this one na nest yes na nest better one dey inside come make i go happy ah, happy na here don dey fry ounjẹ ounjẹ oh eh. ah, see nest eh you get luck o oh. i for don go market Father, see eh wait eh, eh. you know wetin i want eh. eh. see am ah, see before you start to dey bring out anything eh mm. just look me from head to toe you see am say i look different i know now you see am say i stand out you know why because na me be the fashionistic swagalicious endolicious gagalicious osas shey you see am as i come still be stylicious osas so you come give me all the designer you come give me gucci eh. you give me giafranco ferrari you come give me chanel amani all those names you dey call this one na im be the latest gold na im dey follow that gucci wey you dey talk see this one. madam wait which one come be gold again now? Now gold now see am now ah ah you won't try me. Eh? ah i swear this woman tight uh -uh. just dey pack and the come. you won't try the cloth when i get. hey all day i get everything see see this one basket see am all day see this eh? one. Hey, but I like this one. Eh, -huh. Eh. I like this one. Ah, See this one. See this one. Eh? Madam, this one will still get him. Oh the name dey there now the label dey there na wetin be this one name you go see and there all this is why they bring her for you now for big babes o oh. eh? big babes in town now then dey order am from me. sipe si swagalicious babe the only omoge of benin. Eh? see this one they bring her the mail. mo down you down ni o. ọ̀dà òyìn dá mọ̀ no be small. mo dá mọ but how much. this one at two fifty. why. No, babe, for Kewa Road, that one at 30 naira. Now you no pick everything come out. How much you think I dey buy? All this cloth what I bring out for in a grade one o. Àbọ̀ mo pe grade one You o pay. pé eh, kíní This thing na 30 naira. 250 ni mata ọjà tèmi. 250 ni. If you need them, like this one now, 1,005 ni mata. Ah! Make I tell you, if you wear this one with this you'll be eh, there. Come comot for road, dem go know say yes, Omogede town, na be good. I come put my bead. 1,500. <laughs> Mother, because of that way you talk, <laughs> I'll buy am. You go buy this uh, one. See this red and that yellow. Which one make I join put? Madam, eh? give me that cap. This cap? Oh. <laughs> so you get eye? Mother, eh? this na Polo Ralph. Uh-uh. Correct na designer. na designer now. oh madam ooo. you sabi wera wera make i see. madam you tight. wera ma i see. madam you too tight. Hey, wera ma i see. madam you tight i go wear am. wear am. Huh? i know say i tight na bend down low i tight put o. madam. Eh? ọkọ kirika. polo raf. Naina. Osas on Polo Polora. Naina. Osas on Polo Polora. <laughs> Madam, you tight. What you think? Oh, it's more fine wọ́n ló ní kí n máa wọ dress o ra àwọn aṣọ tí mo ra boutique mi i'm very cheap very very very very cheap. mo rí pé condition yẹn ó tún critical sí. kí ló dé. ṣé o notice pé kankan wà wrong nínú ọmọ rẹ. no kò sí nǹkan tó wrong now wọn náà wọ. number one aṣọ tó wọ ọ ó dàbí aṣọ táwọn èèyàn ti wọ tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ ọ̀dọ́ ló máa ń wọrọ aṣọ tó wọ yìí náà. sájà ah, ah, mi ò láìkẹ́ mo tẹ́lẹ̀ abeg abeg o o o o dẹnu dúró mi ò láìkẹ́ now you wan dey come dey abuse me because i ask for your help take your time no. no no no just take your time. mo ti gbọ́ sẹ́ ìwọ náà wo rẹ látòkò délẹ̀ ṣé o rí pé kankan ràn nínú òmùra ẹni dúró náà ìwà àti glasses èyí ṣáṣẹ́ dandan ni kó máa wọ gíláàsì gbogbo gbà ní ṣojú ń dùn ẹni. Ah mo dẹ̀ tún sọ fún ẹ mo kó reduce àwọn lẹ̀kẹ́ ara ṣe ló tún wá lọ gbé okùn ajá sọ́rùn ṣé ìnà ajá ló gbé sọ́rùn iná ó ti heavy jù náà ah, orí pé ti heavy jù ni òkè jẹ́ àtẹ̀tí wá fìyẹn lẹ̀ ó wá wọ gáùn tán ṣé bàtà tó máa ń wọ̀ sí gáùn lélẹ̀ ṣé ó wọ sí gbọ́pítọ́ tí wọ́n sí ní kàtìsí gáùn rẹ̀ ẹ. kò sí nǹkan tó ṣe náà ó rí pé ó match nǹkan tí mo wọ̀ red pẹ̀lú red beat mi then blue on blue. Ah, wait wait wait wait Sanja Sanja ó ti ń pọ̀jù fún ẹ because ó ti ń bú mi jù náà eh? because I can't ask for your help. You, I mean, come, take your time. Home. Oh. You don't okay. know. No, wait, wait, okay, wait. wait ma finish. No, wait. If not that thing, I use to But Ma finish my talk. Eh? You don't listen at me. Mm. Eh? Mm. The only fashionistic, mm. gagalicious, mm. swagalicious, omoge bini, And ah. stupidlicious dresser. yes. Anyway, but I kan ló wasi. Ma sí. Hmm. eh? She náà. love land ó ṣàfẹ́fẹ́ láàrin àbí. all for love. all for love. àbí. so bàtà ilé a máa ń wọ̀ sí dress a kì í wọn nǹkan tó wọ̀ yẹn sí dress ṣó ti gbọ́ high heels ló ń wọ̀ sí dress. so sọ àyè lè ilé ìsìn ó bá ìkùnà àwọn aṣọ ẹ̀wọ̀n tó bá dẹ̀ fẹ́ yẹn wò ìkàntú rẹ̀ sórí. ó bìyàn fọ́ tíṣà all for love. The èwo ni kí wọnú méjèèjì. ètò hmm, bá ti wọ́n ẹni choose come back. <clears throat> this one talk us. Hmm, this one. No more. ẹ ó máa ń ṣe jura ẹ lọ o kì í bẹ̀rẹ̀ láti ibi kékeré ó yà wọ̀. <laughs> iye wà tó ń kó sars yé. ìwọ náà lè kó na wà fine ló bì sí. o sars o sars. gaswa ní o ní sùúrù ní sùúrù ní nǹkan bó ṣe máa fi hàn eh. hmm? bó ṣe wọ́n yẹn wọ́n wá ṣe báyìí ọmọ pé bó ṣe rí lélẹ́yìn sí wọ́n wá ṣe báyìí one two three four. Larry. How are you? Wait. Three. Oh yeah. Two. jẹ. just first one. ọkọ ìyàwó Ah, I'm a couple. You're welcome. Um, mú wa òun náà fẹ́ ya tattoo. Ah, that's nice. you welcome sister. thank you. mo fẹ́ Um, tattoo. irú tara mi ló fẹ́ yà o. irú eléyìí. Eh, no be like that o eh, my own go dey different beg because I want to stand out. You know, say I did different, so I need to stand out. I know they copy people. Yeah, um, I know aláwọn um, fine fine design rich, rich, rich. like this one this one also that one mm. and this one go fit you. Uh, yeah. bro say yeah. so you fit to draw all this one for person body. yes o so anywhere you want am. but boss, I beg, you know, draw for you oh, because this place ne eh, not for special person eh. but if you draw for what that part of my body. anywhere whether I'm back. anywhere ẹ lè ṣe anywhere but tí ibà èèyàn kan ló fresh fish. ẹ wo bọ̀dá ẹ ń gbà ọ́ lẹ́ máa ṣe tán. a ní pẹ́ parí ìsìta ẹ fẹ́ dúró ni. ẹ àbí ẹ̀yin a máa dúró. ok. fún ọ̀fọ̀ ẹ̀rọ. ẹ kò jẹ́ jẹ́ náà. bros abeg no vex me e dey pain you. no be so ẹ̀mọ̀ díẹ̀ díẹ̀ náà má fi ṣan ẹ fi ṣan sí náà. bros abeg e dey pain you. na small small. Eh ọgbọ uh. náà. e dey e dey pain you no be so e dey pain you na small small and you dey do ooh ee eh, ee eh, ooh e dey pain you na be that Like, e dey you dey pain you na be that. má dá lóhùn kò dùn jàre ọkùnrin tó ń ṣe bí obìnrin ni náà ìgbà tẹ́mi ṣe tèmi kò dùn mí náà. Sandra jọ jọ jọ mo fi ọlọ́wọ́n bàbẹ̀ orí ọkùnrin géńdé ọkùnrin tó ń ya tàǹtù Ooh, ooh, ooh, ó wá gbé mi wá pé kí wá yàrá tàǹtù yìí you for tell me say na so e dey be now wo ó kàn ṣe hùhù bàtẹ́ mi ṣe tèmi ish ish mo ń ṣe. Ah, ah, ẹ máa gbà mí àti ish ish àti hu hu hu it dey pain it pain na it dey pain stand up mo dey go. mo ṣàlàyé nǹkan tó máa ń ṣe èmi ò ṣàkúgbà tí mo ṣe kó ń pààyàn. Eh. sanga say mo dey go. Ah! ẹ̀gbọ́n ẹ fi ṣan sí díẹ̀ díẹ̀. bro sorry o abeg na my first audition too you understand o. Eh, eh, bíbá na you know am before ṣùgbọ́n rí ni jẹ́ bá lọ́jọ́ orí wa kí n máa lajú yín lẹ̀ tó bá ti ń ṣeré kàn kàn kàn kàn yan kí leléyìí. na chingom tattoo. Eh? na tattoo be this. yes. ah but your mama dey look when you this small pikin go dey do tattoo e no pain you. you go just paste am like this. Eh? kò do dùn yàn ah, ah chingom tattoo. Eh? okay where you for buy am. i don paste am like this. Mm. paste am paste am paste am. Eh, ma see am. Oh yeah, go take me go there wá mú mi lọ síbẹ̀. Sian, Sian, abi no be tattoo be this. Hey, Sandra, Sandra, Sandra, you must delete oh, you must delete. But you see, ah, before you delete, eh, I go don catch my fresh express. After that time, eh? Ew! Sit down too! Sit down too! Sit down too! Come carry me go where they go kill me. Sandra. Hmm. Sandra. Anyway, by the time tí bọ̀bọ̀ láàrin yẹn tó bá rí gbogbo tàǹtù ara mi oh god I could just scatter your head. Finish everything all naira go scatter am sit down see ya. see ya. see ya. painless tattoo na im it for painless tattoo see ya. Hey, this one can't get oríṣiríṣi no be me abi this one no do o. why tattoo plenty see tattoo see tattoo everywhere eh my fresh fish dey mu mm. see Huh? I thought they too spoiled this thing.